my people, i no know wetin i go call this one again no my pipo ronke odusanya don run comot for her marriage wey never even reach two years she don run comot for house with her little daughter my people. hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video. Those of una when I no know Ronke Odusoya, Ronke Odusoya na Yoruba actress We be say she the act Yoruba movie. She done there for Yoruba industry for long time. She done the act for long time now and she dey try for movie. And me too, I like her movie very very well my people, news don reach our side say ronke odusoya don run comot for house e don run comot for house don leave her husband carry her child run comot for house because the man be like say dey say the man dey make problem with am so she run comot for her say she no want the man again for her life she just wan concentrate on her daughter make she take care of her daughter because she no need anything. wey be say e go disturb her career wey be say e go just disturb am at all wey go distract am you know she say she run so that she go fit get her own peace of mind say if you dey inside marriage and you no get peace of mind e no make sense at all say make she for concentrate to dey take care of her beautiful daughter she no need anything wey go distract am at all wey be say you go dey put effort for marriage and at the end of the day the marriage no dey go well e no make sense like that so she come talk say the way wey be say people come start to dey carry the video up and down say na so the husband sponsor na so the husband knack am say she no want like that. she no want anytin wey be say go make am dey weak wey be say she no go fit work take care of her beautiful daughter because na she be like say na she hold for hand pass the man be like say the man no too get but na she dey you know dey work and dey make money and see dey pass through stress wey be say man go dey distract am wey be say she no go fit concentrate on her job again and she go come pack low leave the man comot for house but wetin me come dey talk say i no know the reason why a lot of actress their marriage no dey last if you see inside actress wey be say their marriage like last inside hundred percent like na only ten percent na their marriage last their marriage no dey last and a lot of people dey look up to them wey be say they go carry their man picture post for instagram say ah dem don get child or oh, they don marry o oh. e no go reach one year before you know they go don divorce they, before you know you go say the man no good na so the man no support her career na so the man dey misbehave na so the man dey do this one before you know the marriage don scatter e no dey last at all why na con dey bring the man come social media when i dey post di picture if na know say na only one year nine on a marriage go be why why na con dey carry the marriage dey come so why na con dey introduce each other for social media say na my husband be this one na my baby father be this one People make i read wetin blog write about them. wey be say dem post about them. so make i read am for na my people. So the blogger say, I love this family. I love Ronke a lot. Auntie, go back home. That baby is too small to start all those drama. It is sad. Please go back and make things work. Nothing wey MC no go see for Twitter. I come in peace. My people, na don't hear him. It's too early wey be say she and her husband go get misunderstanding her daughter too small to dey experience this kind of thing the daughter still need father love you know she still young she too small she never even reach two years old and she don dey experience say her father her father and her mother dey get issue wey be say dem no dey together again you know wey be say her mama come dey carry load dey run comot for house dey carry am comot for house e too young to experience this kind thing and she know the reason why she comot for her husband house na she wear shoe na she know where dey pain am Now she know the reason why she come out, because it's better you come out for marriage wey be say you know say you know, they get peace Then you can't go live to another thing wey be say these people where they thought say it's too early Now now then go still thought say okay oh why you come out? why you no out earlier when the man they do like this so she just come out because she no go feel because of say people go blog her or people go talk about her or people go laugh am me. she dey for marriage wey be say she no get peace so if she thought she comot for husband e must get reason why she comot maybe she no find peace again maybe she no want the man again maybe she just wan move on with her life her life na she know the reason why wey she comot my own be say may they just come back together because of their beautiful daughter May they just make things work out again May they work things out again is better you know than to dey carry the daughter up and down make the daughter come dey experience say the mother and the father know dey but if she says she no still find happiness for there and she decided to move on then that is her own choice so my people may let me know wetin i think for the comment section i go like to end the video for here if una never subscribe may na subscribe so that una not go miss any celebrities just we add the upload a bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys